Kabiyesi say he make the right decision by going back to Queen Naomi. My people not be smarting or when I know say Kabiyesi and Queen Naomi they don't finally settle and um, a lot of people they talk all sort of things concerning this whole settlement. Some say why Kabiyesi go go back to im vomit? Why Kabiyesi waiting upon all this wife wey be say marry? What is so special about Queen Naomi? Now, KBC they answer, they say, he make the right decision. Say, because he don't taste both side. KBC say, he don't taste both side. When he was a monogamy and when he was a polygamy. Out of all the marriages, when he say he don't, he don't enter, he say, when I see this Queen Naomi, she's exceptional. So, him wey be say be kabiyesi dey even they regret why why be say he marry these plenty wives Now what na wetin dey sita kabiyesi they talk kabiyesi say if to say na only queen naomi and maybe queen ashley now he marry say it would have been born more better for him because all these plenty women when be say him pack full palace He no know wetin be the meaning of what he mean. If not be same a tradition. And this tradition of a thing, they no know say if they tell on him when they say e because he doesn't enjoy this whole stuff. Uh-huh. My people, now know say women then get their own wahala. So Kabiyesi is surrounded by women as in when they say women Women surround Kabiyesi like mountains surround Jerusalem. Kabiyesi say, as in this, so, enjoy be say don't settle with Queen Naomi. Enjoy. And if he bring back, eh, if Queen Naomi virtually, uh, finally come back to the palace, anybody give that innocent woman stress, say he cannot hesitate to throw that. olori away that is why he's taking his time to make sure say queen hmm, is so lucky o queen naomi very lucky woman he's taking his time to make sure say he they say if una see the way they say see because me i don't talk say i don't be my informant i don't tell them. say make dem try whether dem go fit snap the place you understand He immediately i get the video of the place the picture i go show na the place where be say "Kabi, kabiyesi they arrange for queen naomi hey god they say no be small thing o even the oldest woman for um, for Ile-Ife as um, as e say, "Kabi, see um, invite Queen Naomi when Queen Naomi come they come give and the car everything the oldest woman for for the ile ìyá àgbà na im dey call the woman. The woman come pray for Queen Naomi um. Dem say the woman release prayer for Queen Naomi, release prayer, Advise Queen Naomi, tell am say my pikin this place belongs to you. This place belongs to you. Don't be afraid. You go nowhere. Here is your home. Tell am say whatever that happen, let bygone be bygone make e no allow anybody to intimidate am na so he dey advice am tell am say queen naomi get good head say queen naomi na person want to e be say anywhere e dey things dey work out well but una dey see say kabie still dey grade say ah im want queen naomi back make una forget to. make una no forget say kabie still know wetin im dey do They say do don work for this matter. Enter some kind korokoro. Go cross seven river, seven sea to go find a lot of things. They say if you see waiting, Kabiyesi find out about Queen Naomi. Now make come because some people they say wait itself. Who be this Queen Naomi? Who she be? Wetin she be? Why be say? Hey, hmm, una no know anything. Una no know anything. una no know anything which woman which woman as kabiyesi dey reach which woman kabiyesi pay bride price for her head wey born wey don born though by the grace of god una see these women dem wey be say dem dey with Toyeen all these end time women dem all these end time olori dem god go bless dem with their heart desire but una see Queen Naomi. Hmm she's exceptional so according to report they say kabiyesi go somewhere as he goes somewhere then they begin dey review a lot of things to kabiyesi even when even <clears throat> they say kabiyesi bin no one believe this whole thing before the reason why kabiyesi believed this thing be say kabiyesi was sleeping he was dreaming when he dream finish get up exactly the dream when e be say e dream na im be the place where be say e go dem come dey tell him everything o na race na im kabiyesi say chai na so e for just take dey dey inside river eh soap go enter inside eye so hmm, my people preparation is ongoing preparation is ongoing for Queen Naomi to come back i know say a lot of people say ah bloggers when I go just dey carry news both the one na true o both the one no be true my people make una no worry make una no worry na just a matter of just remain small remain small una go see Queen Naomi back because according to report they say since when e be say Queen Naomi agree say im e go marry back im husband yes o oh. kabiyesi na im husband his work with Naomi. And, ah. and Papa Tadenika will settle. Say, Kabesi has been a happy man. He has been a happy man. He's so happy. He's so happy. He's so fulfilled. Now they say so. So, Kabesi no they take Queen Naomi they play. And the reason why we say no they take Queen Naomi play, say they don't tell her. spiritualist o people o see us o dem don tell am say dis woman eh, queen omi no be person wey be say dem dey offend o make e try im best to make sure say e no offend queen e please am and wen e please queen omi e go see di way tins go dey work out well for her my pipo some pipo dey like dat so those of una wanna dey envy queen say ah wetin wetin say ah, ah hmm una no make una no forget say everybody with im destiny na her destiny she get royal destiny so una no blame queen naomi na her own be that na so her god take create her she be pesin wey be say anywhere she enta tins dey happen na di kain woman wey she be and no be she make herself na di way god make her na she be. so anybody where we say they associate with queen naomi they associate with good thing and that person will obtain favor from god so now, so e just be o oh my people. KBC don't talk say when I see this queen naomi no going back anyhow na like o oh, make una talk o oh, talk talk talk, nothing concern am im go do wetin im wan do so e just be o my people. i go dey bring una update as things unfold Have a nice day. Bye.